iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti banywanyi mwaramutse amahoro ni fideni yo ngabo kuri mikoro duhere ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi ikibazo c'umwavu w'ikizungu cabaye ingorabahizi ku barimyi umushikiranganji wa mbere ejo kuwa gatanu yahaye imisi itarenga itanu ikigo gihingura umwavu kugira kibe carenganuye abarimyi mu gihe umwaka w'uburimyi watanguye mu kwezi kw'icenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri gushika ubu mu ntara nka zose abarimyi ntibararonka ifumbire y'ikizungu rero jewe kaneza niyo nkuru adufitiye abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye baganiriye n'ijwi rya amerika bavuga ko bashegeshwe no kubona inyuma y'amezi hafi atatu agatasi gatanguye bataronswa ifumbire kandi barayirihiye abana bo mu ntara y'amakamba mu mpanuko ikiduhanze cyane cyane ni ikintu cy'umwavu w'ikizungu urabona nk'ubu turariha turishe mugabo ukaciguma guteba ukaciguma kuza ku gihe kitari wayo rero utevye natwe kuja duteba kuko nishobora guteza umwavu w'ikirundi wonyene kuko tuwuteje ntibigenda bihabaye kutirutse kuri iyo fumbire ntacu tora ntacu ronka kurima impeshi ndabona hoho n'umwaka ntibizotworohera hoho umuntu yaratonze nk'iminsi nk'ukwezi ayibura gushika n'uno munsi harimo n'abatayironka umuruho bidutera kuba twaratanze akavansi kacu kugira tunyarukirwe natwe hanyuma ugiye n'ingumu zikabamwo ugaca witwa sindakubazwa mu ntara ya kibitoke mu buraruko bushira uburengero abarimyi baho bifuza ko umwavu w'ikizungu wocuruzwa mu mwidegemvyo atamana n'inzagiyemwo byari iterambere ryo kuronka ifumbire iri hafi tutirava mu mahanga ntibakurikiza ikirangaminsi c'indimo ntiduhomba ifumbire tubuze ifumbire igari yuko indimo zipfuye murumva yuko iyo umuntu atarosa ifumbire n'umwimbu aba yiteze muke wari gutera ibiro bitanu dusanga uriko uratera ibiro bibiri canke ikiro kimwe n'inusu twosaba yuko leta umuvyeyi wacu ikaraba ingene yosahiriza kirya kigofoma ikazana iyo hanze kugira ngo isahirize turonke umwavu mu ntara y'ububanza mu burengero naho nyene abarimyi imyidogo ni yose none twebwe tureka kuronka gute kandi twatanze avanse tukongera tukagombora ko botunganya hamwe umurimi adashobora kwidoga adashobora gutanga amahera hama ngo agende kurima yizeye ifumbire iyi myidogo umushikiranganji wa mbere gervain jacob carayizi vyamuteye gukoranya begwa n'igisata c'uburimyi mu gisagara ca gitega ku murwa mukuru wa politike maze yaha iminsi itanu uhereye kuri uyu wa gatanu ikigofomi gihingura umwavu w'ikizungu kuba catunganirije abarimyi kubwiwe umugambi leta yihaye ko umunwa wose ubwirizwa kuronka ico kurya umufuko ukaronka amafaranga ntushoboka mu gihe abarimyi badatejwe imbere nsabe yuko mu ndwiza bomi n'abasanzwe batanga doromi bose uca bayiduganika biragumye ruguru mu ntara kandi nizeye neza yuko ibyo twumvikane ngaha muri iyi nama ko byose tugiye kubikurikiza kugira by'ukuri tworohereze umwenegihugu kugira ya ntumbero ya nyine cyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yuko twese abarundi turonka ico dufungura n'umufuko nawe nyene ukaronka amafaranga nawe uzoronka amafaranga icegera c'umunyamabanga mukuru wa FOMI yari yatumiwe mu nama y'igitega avuga ko abarimyi bazotangura kurenganurwa mu ndwiza Hemenegide Manyange asigura ko ikibazo c'amahera y'agaciro akenerwa mu kurangura ivyankenerwa biva hanze cakemutse ndabona yuko guhera mu ndwiza hari ico twoshobora gukora mwoyo cavuga nti muri iyo ndwiza tungana byose abasanga benshi mugabo kuva mu ndwiza turabona yuko hari icyo batangura gukorwa cya kibazo cy'amafaranga mvamakungu ariyo madorari dukoresha mu kuzana ibikoresho dukoresha mu guhingura cyavuye mu nzira giteba kubera yuko cyavuye mu nzira turiko turagira inguvu ariko umukuru w'ishirahamwe parsema asanga leta ikwiye kwicarira ibibazo biri mu gisata c'uburimyi vyose ikanagishiramwo uburyo buhagije nk'uko perezida ndayishimiye yavyiyemeje faustin ndikumana umukuru wa parsem ivyo yabishikirije ku wa gatatu w'indwi mu gihe yariko ashira hamwe n'umwihwezo ishirahamwe ryiwe ryakoze ku bijanye n'ibisata vyose mu gihugu cane cane ic'ubutunzi n'intwari ibereye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri hanyuma akerekana uko ibintu bitegerezwa kuba muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu senkane purusa yo kubivuga irahari senkane purusa yo gushyira mu ngiro na metodologi ntayo tubona noneho uzombwira gutya ati uburimyi buragiye imbere buri ifumbire ibiciro bigaca biduka ubwo burimyi buri ifumbire bukabura imbuto selekisiyoneri bukabura ubushakashatsi nta kaderema hasi hari none ubwo burimyi ibiciro kanyuma n'inyinshi ziba zitanga zo zirahinduka baravuze ngo ngo amakoperative ngo agiye mu burimyi ngo agiye mu burimyi ngo agiye mu burimyi agiye mu burimyi noneho amakoperative ntabyo yashyitse ko yoyo yongereje iki ni ivyo rero bamwe mu bahinga bazi ibijanye no guhingura umwavu bemeza ko ishyirahamwe fomi rifite ubushobozi bwo guhingura ifumbire idakoreshwa mu burundi honyene ahubwo ishobora no gushorwa mu mahanga hamwe ryoramuka rironse ivyangombwa vyose amakuru ijwi rya amerika rifise ariko atamutegetsi arayemeza avuga ko hoba hari abagwizatunga bashora umwavu wa fomi mu gihugu kibanyi ca kongo aho ugurwa amafaranga menshi kandi ukagurwa mu madolari ikibazo c'ibidandazwa biva mu burundi bikaja gucuruzwa mu bihugu bibanyi perezida evariste ndayishimiye higarutse ko cane cane ibifungurwa n'ubutare ku itariki ya mirongo itatu na rimwe ukwezi kwa cumi na kabiri ariko aha ikiganiro amenyesha amakuru hamwe n'abanyagihugu yasavye abajejwe intwaro ubutungane n'umutekano kugihagurukira avuga ko ariyo ntandaro nyamukuru y'iduzwa ry'ibiciro mu gihugu ciwe buri mwaka haheze igihe kitari gito abarimyi mu burundi baronka ifumbire ariko babanje gusemerera ururimi rukandara ni ikibazo abategetsi bagerageza gutorera umuti ariko kugera ubu cama cibonekeza eroje burikaneza ijwi rya amerika
urakoze eroje mu rwanda abagize imiryango igera ku ijana na mirongo itanu yo mu karere ka nyamasheke mu burengero bw'igihugu ntibavuga rumwe n'ubutegetsi ku mpamvu z'iyimurwa ryabo temistokle mutijima yarabagendeye maze adutegurira iyi nkuru abagize iyi miryango bavuga ko mu mezi y'ukwa cumi n'ukwa cumi na kumwe y'umwaka ushize wa bibiri na makumyabiri n'ibiri aribwo baremeshejwe inama n'inzego z'ubutegetsi zibamenyesha iby'iki cyemezo abarebwa nacyo ni hafi abaturage bose b'umudugudu wa kabuyaga wo mu murenge wa kanjongo hafi y'isantere y'ubucuruzi ya kirambo abo bavuga ko inzego z'ubutegetsi zagiye zihindura imvugo ku byerekeranye n'impamvu y'uko kwimurwa babanje kutubwira ngo tutuye mu biza ibiza tutanze ibitekerezo mu nama ngo ngo ntituzongere kuvuga ngo dutuye mu biza ngo ahubwo ngo dutuye ngo mu gishanga ngo cya leta igishanga nta mbago kigira ku buryo bavuga ngo abaturage batuye mu mbago ese ko bari kuhazana ibikorwa by'amajyambere bari kuhazana ibikorwa by'amajyambere ari mu gishanga none se leta wari kuyirengera ikagukundira ntibyari gushoboka nibura yari kuza ikakubwira ataha ni mu kwanjye wenda uhatuye ariko ari ugucumbika ibyo ntibyigeze bibaho ubutaka aba baturage basabwa kwimukaho ni ahantu bigaragara ko hamaze imyaka myinshi hatuwe mu bijwi rya amerika twaganiriye nabo harimo n'abamaze imyaka isaga mirongo irindwi bahatuye abo yaba impamvu yerekeranye n'ibiza cyangwa yuko aho batuye haba ari mwa leta zombi ntibazemeranyaho n'ubutegetsi mfite imyaka mirongo irindwi yuzuye narahakuriye na data arahanziga naba ashaje kugeza amagengo ntabwo nigeze mbona hari amazi adutera hano aho twibereye ese ibyo biza ba sogokuru batigeze bagira bije kubera twebwe dusigaye turi abuzukuruza aka gasozi k'ikabuyaga abasirikari batuyeho ntikari kadutera ngo gahirime haveho ikiza kize kiduhirimeho hano akazimba kamugoye ntikari gahirima ngo twumve hari umuturage wapfuye umuturage wa hano wigeze ahura n'ibiza by'ikivo agahura n'ibiza by'umukingo agahura n'umutingito w'ibindi bibazo ajye hano yisobanure ntawe abatuye aha muri kabuyaga bavuga ko mwibarurwa ubutaka bwabo bwaciwemo ibice bamwe bahabwa ibyangombwa byabwo abandi ntibabihabwa mu gihe barimo gusabwa kwimuka nta kindi babanje kubaza bagasanga uku kwaba ari ukunyagwa ibyabo nk'ubu ngubu mfite abana batandatu ubutaka mfite nibwo batuyemo kandi nanjye niho bampaye nanjye aho batuye niho nabahaye baramutse batwimuye ubu urumva ko kwaba ari nko kutunyaga ntabwo kwaba ari ari ukugira gute kwaba ari nko kutwambura birababaje kumva umutegetsi aza akakubwira ngo urava aho ugende ntaho akubwiye uri buje ni ibyawe ntabwo abihaye agaciro urumva si ibyo wowe wabyakira gute abo bagasaba inzego z'ubutegetsi guhagarika iki cyemezo cyo kubimura bukabarekera mu mitungo yabo bitaba ibyo bagahabwa ingurane ikwiranye n'ibyabo bakajya gutura ahandi twebwe icyifuzo dufite nk'abaturage batuye mu mudugudu wa kabuyaga baturekera mu butaka bwacu kuko ntacyo budutwaye niba twimura rero ntabwo ari uguterura ntabwo turi ibigande kuri leta niryo jambo rya nyuma nkubwiye ntibaze ushaka kugura agure ampa amafaranga twumvikanye niba bumva ko twimuka babona ko ari ahabo ntibaduhe ingurane cyangwa se baduhe ikitujyana ko tuza ahandi ijwi rya amerika yagerageje kuvugana n'inzego z'ubutegetsi mu karere ka nyamasheke kuri iri yimurwa ariko ntibyadukundiye inshuro zose twahamagaye madamu mukamasaba poloniya utegeka aka karere ntiyitabaga telefone ye ngendanwa n'ubutumwa bugufi twamwoherereje kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru yari atarabusubiza mu gihe ubutegetsi bwagira icyo butangaza twazakigarukaho mu makuru yacu ataha ibibazo by'iyimurwa ritavugaho rumwe hagati y'abaturage n'inzego z'ubutegetsi si umwihariko w'aho inyamasheke ahubwo bikomeje kugaragara hirya no hino mu rwanda iryamenyekanye cyane ni iry'abimuwe mu midugudu ya kibiraro na kangondo ho muri nyarutarama mu mujyi wa kigali bakajya gutuzwa mu mazu yubatswe n'umushoramari badahawe ingurane mu mafaranga bifuzaga kuri aba ba kabuyaga mu gihe ukwezi kwa cumi n'abiri k'umwaka ushize bari bahawe nk'igihe ntarengwa ngo babe bahimutse kwarangiye nta kibaye bari mu gihirahiro cy'ikizakurikiraho demistokle mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda muracyari kumwe na radiyo yanyu ijwi rya amerika tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izaho indwi gushika izaho indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Ye, mu rwanda umunyapolitike christopher kayumba yatangiye kwiregura ku byaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato urubanza rurabera mu rukiko rwisumbuye ruri mu karere ka nyarugenge ubushinjacyaha buramurega ko mu bihe bitandukanye yasambanije abari abakuzi be bo mu rugo nta bwumvikane bubayeho kayumba anaregwa kandi ko mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi yashatse gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato umukobwa yigishaga muri kaminuza mu ishuri ry'itangazamakuru yiregura kayumba abwiye urukiko ko ibyaha aregwa ari ibihimbano byahimbwe mu mugambi wo kumucecekesha yavuze ko uretse amagambo gusa nta bimenyetso simusiga ubushinjacyaha bugaragaza aravuga ko kuba hatagaragara raporo ya muganga na raporo y'abahanga zigaragaza ko yakoresheje imibonano mpuzabitsina ku gahato ikirego cyateshwa agaciro yafashe ikirego cy'ubushinjacyaha kigereranya n'inkuru abacuruzi babuze abakiriya bashobora kubarira ku isoko bategereje kubona abaguzi mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe nibwo kayumba yashinze ishyaka riharanira demokarasi mu rwanda rwanda izi platform for democracy aregwa ibyaha byo kuva mu mwaka wa bibiri na cumi n'ibiri tukiri mu rwanda mu karere ka nyamasheke mu ntara y'uburengerazuba bw'icyo gihugu hari ikibazo cy'abaturage bibumbiye mu miryango isaga ijana na mirongo itanu bategujwe n'ubutegetsi ko bagomba kuva mu masambu yabo bagashaka ahandi ho gutura impamvu itangwa n'ubutegetsi ni uko aho hantu hashobora kwibasirwa n'ibiza ni icyemezo ariko kirimo gukurura impaka hagati y'ubutegetsi n'abahatuye bo basaba ingurane y'imitungo yabo ni inkuru ijwi rya amerika irimo ibategurira turayibagezaho mu makuru yacu ataha ijwi rya amerika uruwa mbere uruwa mbere uri igitego
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda umuvugizi wa leta y'u rwanda arabeshyuza amakuru yavuzwe ko u rwanda rutifuza gukomeza kwakira impunzi zituruka muri repubulika ya demokarasi ya kongo kuwa mbere w'iki cyumweru perezida w'u rwanda paul kagame yavuze ko igihugu cye kitazakomeza kwikorera umutwaro w'impunzi zikomeje guhungira mu rwanda mu gihe umuryango mpuzamahanga wirengagiza ikibazo cy'umutekano muke ku burasirazuba bwa kongo umuvugizi wa leta yolande makuru aravuga ko u rwanda rutahwemye kwakira abantu bahunga intambara n'imidugararo gutotezwa n'umutekano muke yabwiye ijwi ry'amerika ko umuryango mpuzamahanga ugomba gushaka igisubizo kirambye ku cyo yishe impunzi zibagiranye zo muri repubulika ya demokarasi ya Kongo. Uhuru Kenyatta wahoze ari perezida wa Kenya akaba ari nawe muhuza mukuru mu biganiro byo kugarukana amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabonanye n'umuyobozi w'umutwe wa M makumyabiri na gatatu ari kumwe n'umukuru wa gisirikare cy'uwo mutwe w'inyeshyamba Diane Ninahazwe.
itangazo umuryango w'afurika y'ubuseruko ease yasohoye ku mugoroba w'ejo kuwa kane ryasiguye ko ibiganiro hagati y'indongozi za m23 na perezida kenyatta byari bigamije kurabira hamwe ingena amahoro yoboneka muri congo cane cane mu buseruko bw'ico gihugu no muri kivu ya ruguru m23 mu vyo yiyemeje harimwo ugukinjura mu birindiro irimwo no kubahiriza agahengwe ease isaba uwo murwi urwanya ubutegetsi bwa congo wiyemeje kandi kubaha no gukorana n'ingabo ingabo za EAC zigenzura bimwe mu birindiro M23 imaze kuvamwo ingingo y'uko abarwanyi ba M23 bava mu birindiro vyabo yafatiwe muravyibuka mu nama ku kibazo c'umutekano wa Kongo yahuje bamwe mu bategetsi ba EAC i Bujumbura mu Burundi mu kwezi kwa cumi na rimwe ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri mu mubonano w'umuhuza mukuru mu matati ya Kongo President Uhuru Kenyatta n'indongozi za M23 izo mpande zaraye zemeranije ko ugukinjura kw'abarwanyi ba M23 mu birindiro vyabo kuzosuzumwa n'inteko za EAC zarungitswe muri Kongo hamwe n'inama y'abakuru b'ibihugu bigize akarere k'ibiyaga binini CEJL mu mfunyapfunyo itangazo rya EAC ribandanya risigura ko izo mpande zibiri zizosuzuma ko M23 yavuye mu birindiro vyabo mu ntumbero yo gutahukana impunzi n'abateshejwe izabo mu mutekano n'amahoro aherekejwe n'ituze indongozi za M23 muri uwo mubonano zikaba zasavye zishimitse Uhuru Kenyatta gukora ibishoboka vyose kugira amahano n'umubabaro bemeza ko abanyekongo babayemwo igihe kirekire bihere ku bwa M23 ibi vyose bikaba vyoca mu kugarukana amahoro no kubahiriza uburenganzira bw'abanyagihugu ba Kongo bose itangazo rya EAC ribandanya rigira riti indongozi za M23 zasavye kandi Kenyatta kugondoza imirwi y'abanyamahanga yose igwanira ku butaka bwa Kongo kugira ngo ishire ibigwanisho hasi inahagarika ibitero ikora kuri M23 kandi yemera ibiganiro biciye mu mahoro M23 mu bindi yasavye ni uko amajambo yise ay'urwanko ahagarara abari muri iyo nama ejo kwa kane bemeranije ko mu ndwi zine ziheze umutekano wo muri Kivu ya ruguru wateye intambwe uturero twatanzwe tukaba ari utw'abari barahunze batanguye guhunguka hamwe n'ahandi itangazo rya EAC rikaba ryaterewe ko umukono mu gisagara ca Mombasa muri Kenya ahabereye inama ya Kenyatta n'indongozi z'abarwanyi ba M23 barwanya ubutegetsi bwa Kongo urakoze Diane nini nahazwe nongereho ko amashyirahamwe atandukanye akorera mu burasirazuba bwa Kongo asaba ingabo z'umuryango wa Afurika y'uburasirazuba EAC kugarukana amahoro muri ako karere cyangwa se bagasubira mu bihugu byabo babitangarije kuri uyu wa kane mu mujyi wa Goma Jimmy Shukani bakomera mu kiganiro bamwe mu bayobozi b'iyo miryango bagiranye n'itangazamakuru bavuze ko batabona akamaro k'ingabo za afurika y'uburasirazuba yase zimaze amezi arenga ane ziri mu mujyi wa goma mu ntara ya kivu ya ruguru izo ngabo zaje mu butumwa bwo kugarura amahoro n'umutekano birambye mu burasirazuba bwa kongo ndetse no kurwanya imitwe yose yitwaje intwari ikorera mu ntara za kivu ya ruguru na ituri zikomeje kuyoborwa n'igisirikare kubera impamvu z'umutekano muke wabaye ikibazo cy'ingutu ku baturage ibibazo nyamukuru bibiri byabajijwe bwana Espoir Aspirine ukuriye umuryango wa Lucha muri Kivu ya ruguru yabajijwe kuba ntacyo abona ingabo za Yase zimaze kugeza ku banyekongo ingabo za Afurika y'Iburasirazuba zagera hano muri Kivu ya ruguru zivuga ko zije gufatanya na FRDC mu guhashya yo mu makumyabiri na gatatu nta musaruro turabona ahubwo tubona ko baje kongera imbaraga umwanzi w'igihugu ari we muventura umutekano muke ukomeje kugaragara mu duce twose tw'intara y'ikivu ya ruguru yewe ntitubona na gato icyo ingabo za yase zitumariye kuko kuva zagera inaha ngaha ntizigeze zijya ku ntambara kandi nyamara baje muri misiyo yo gufasha FRDC mu guhashya umwanzi ari wa makumyabiri na gatatu ubwo yabajijwe ku cyo bari bukore mu kwerekana ukuri kw'ibyo basaba uyu yasubije ko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yase zihawe iminsi itatu gusa mu kuba ziboneye umuti ikibazo cy'umutekano muke ugaragara mu burasirazuba bwa Kongo cyangwa zigasubira mu bihugu byazo umwe muri iyo miti ni ukurwanya imitwe yose yitwaje intwaro irwanya leta ya Kongo irimo mu makumyabiri na gatatu ikomeje gutsimbarara ku birindiro byayo muri teritwari ya Rucuru ingabo za yasi zatangiye kuza muri kongo ntitwigeze na rimwe twemeranya na leta yacu ahubwo twebwe twemera frdc nk'igisirikare cyacu cyarahiriye kuturinda niyo mpamvu dusaba guverineri ndetse na leta ya kongo muri rusange kwirukana izo ngabo ko ntacyo zitumariye habe na gato nimba ibyo bidashobotse dukeneye kubona ingabo za yase zijyana na FARDC ku rugamba bakarangiza imitwe nka emu makumyabiri na gatatu ADF Kodeko Mai Mai ndetse n'indi mitwe bitari nk'ibyo rero guhera ku wa mbere ibintu birahinduka bajya mu myigaragambyo ku rwego rwo hejuru kandi twabiteguye neza cyane rwose iyi myigaragambyo ni mu rwego rwo gusaba ingabo za yase gusubira iyo zavuye efrdc igakomeza kurwana urugamba muhindo bodwe umunyamuryango wa mukakongo muri teritwari ya beni wari witabiriye ubwo butumire yavuze ko nta nshingano z'ingabo za EAC mu burasirazuba bwa kongo zitarasobanuka neza ku banyekongo twagerageje gushaka icyo ingabo za EAC zimaze twarakibuze nta na kimwe kigaragara bashaka kugabanya mukongo yacu kabiri ariko ntibazabigeraho na rimwe twebwe nk'abakongomani ntitwabemerera turimo gusaba yase yisubirira iwabo kuko twebwe turarambiwe turambiwe imikino irimo gukinwa hano mu burasirazuba abasore bose b'abakongomani tugomba kwirwanaho tugahashya umwanzi ibyo duteganya gukora bizatuma bo ubwabo bivana ku butaka bwa kongo moyize hangi w'umuryango luca umwe mu iharanira impinduka muri kongo yunze muri agira ati ubu ngubu yase nta mahitamo dushobora kuyiha ariko kuri ubu ngubu ibintu ni bibiri bakajya ku rugamba cyangwa bagataha ntabwo badufite kuko twizeye ko icyo tubabwiye uyu munsi izuba riva ariko kuri kw'ibintu ntabwo umunyasudani y'epfo ari bunanirwa ibibazo byamuzengereje iwabo nuko ngo aze kumarira agahinda ke muri repubulika ya demokarasi ya kongo ibyo ntibishoboka kandi turabyanze nibadakora ibyo tubasaba natwe ubwo turaza gukoresha imbaraga zose uko zaba zishoboka kuri iyi nshuro aya mashyirahamwe arashinja ingabo za EAC kuba nazo zaba zigirana umubano n'abarwanyi b'umutwe wa makumyabiri na gatatu kugeza n'ubu leta ya Kongo ishimangira kuhabwa ibikoresho na leta y'u Rwanda ibi birimo kuba mu gihe ibihugu bitandukanye bikomeje kongera ingufu mu kohereza ingabo zabyo mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa muri ibyo bihugu harimo na Sudani y'Epfo nayo yohereje ingabo zigera kuri magana arindwi mirongo itanu muri Kongo kuri bamwe mu bakongomani izo ngabo za sudani y'epfo ntizikenewe abayoboye iki kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu munsi bavuze ko imyigaragambyo iteganijwe ku wa mbere utaha aho izi mpirimbanyi ziharanira uburenganzira bwa muntu zatangaje ko nta muntu ushobora guhagarika imyigaragambyo izabera mu mujyi wa goma na teritwari ya nyiragongo aho nyiragongo ni ahari inkambi y'abanyekongo bahunze imirwano hagati ya frdc na makumyabiri na gatatu muri teritwari ya rucuru kuva mu kwezi kwa kane umwaka wa bibiri makumyabiri na kabiri jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma
bakunze baradiye ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
minisiteri y'ubuzima ya uganda n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima wms batangaje muri iki cyumweru ko virusi ya ebola yarangiye muri uganda ibi byaje bikurikira iminsi mirongo ine n'ibiri kuva umurwayi wa nyuma asohotse mu bitaro kandi nta wundi ubonetse umunyamakuru w'ijwi ry'amerika iginashusi bahizi muri uganda yari imubende aho icyorezo cyatangiriye aganira n'ababuze ababo n'abarokotse hamanjije umwana ararwara tumujyana mu rwariro ageze mu bende arapfa
mu ivuriro rya mubende ariko se mwari muzi icyo arwaye ntabwo twari tubizi mbo hageze aho habakurikiyeho umwuzukuru wanjye wari ufite umugore umugore nawe arapfa yaguye mitiyana mbo hakurikiraho n'ubundi umwuzukuru wanjye umugabo w'uwo mugore nawe arapfa mbo niho batangiye kuvuga ngo bora niyo yabafashe mbo hakurikiraho undi muhungu nawe umuhungu wanjye mukuru nawe arapfa yaguye madutu mbo haza haza gupfa undi muhungu
nawe ni umuhungu wawe
we yaguye kampara bazana umurambo ubwo yari afite umugore nawe abyara umwana udashyitse bamuhamba ntebe hakurikiyeho undi mukazana wanjye nawe yari afite inka muri rusange wapfishije abantu bangahe mu muryango wawe umunani wapfishije abantu umunani mu muryango wawe hasigaye umwana uyu umwe bana ndekezi samuel nk'uko mwumva yapfishije abantu umunani mu muryango we bamwe ari abana be abandi ari abakazana n'abuzukuru ndumva ko ari umwe mu bantu cyangwa ashobora kuba ari umuntu wagizweho ingaruka cyane cyane kuruta abandi n'iki cyorezo cya ebola none bwana ndekezi kubona uyu munsi leta ya uganda n'ikigo gishinzwe amagara y'abantu ku isi bivuga ko ebola yashize burundu muri uganda wabyakiriye gute nabyakiriye neza ko itakirimo ubu nabyakiriye neza
hari n'uyu umwe mu barokotse iki cyorezo cya ebola kirimo gusezererwa uno munsi muri iki gihugu nawe agiye kutubwira ukuntu yakirokotse n'ukuntu byamugendeye igihe yari arwaye wowe witwa nde nitwa teogene sezibera bwana teogene amakuru yanyu amakuru yacu ibizaho turi ni meza ariko mu minsi yashize twari tumeze nabi bitewe n'iriya ndwara buriya iyo ndwara ahantu nayikuye ubona umukire nakoreraga yarayirwaye ajya gupfa apfuye yashyize icyumweru nanjye numve merewe nabi nifuza hano hafi muri mu kirwanyi njya marayo iminsi itatu iminsi itatu yashize ndi kumva nta n'icyo ndi kwiyongeramo ndi kwa muganga ndabona byimusaho rero nashobora hamagara imodoka izi nshikire injyane mubende mu rwariro bya gavumenti barantwara baranjyana bagezeho barangira barangira ati indwara urwaye ni ebola ngo jya mwabariye ndagenda jya mwabariye baramvuye bampa imiti maze kuba imiti rero nahise numva ntangiye kumvamo akabaraga buhoro buhoro ubwo namaze ibyumweru bibiri n'iminsi itatu wamaze ibyumweru bibiri n'iminsi itatu uvurwa ndi kuvurwa muri icyo gihe rero wumvaga umeze ute mu magara yawe n'ibimenyetso ki wagaragazaga byerekanaga ko wari urwaye ebola najyaga kuri toyura umwanya mu nda hakanja nkumva imbaraga nazo ni gutyo umaze kumenya ko wari urwaye ebola wigeze wiheba ukumva ko kuko bavuga ko abarwayi ba ebola benshi bapfa n'iki cyakuje mu bitekerezo ubwanjye nanjye ubwanjye nzi ko ndapfa ariko ndagenda mbese bitewe nabona ndi kubona abari gupfa bitewe nayo nanivuga ko ndapfa mbese ariko mbese ni imana nagize kugira ngo indokore nanjye mbe muzima nk'abandi nta cyiza nayo mfite cyo kubaho nzi ko ndapfa guhatera ubugeni nandi kumva ameze mu mubiri wanjye aho nagiye kubona mbona abaganga baramvuye neza ndaterereye none kuba wararwaye ebola umwe mu barwaye ebola ukaza ugakira kandi ari benshi ibica wumvise ubaye gute mu buzima bwawe naravuze ati imana niba ibikoze wenda ashobora kuba wenda njye natekereje ndavuga ati buriya yonjyayo imaze kongera kure iyo nanga kujyayo ikangera kure ishobora kuba narapfuye aho kubera ko nabyihutiye guhamagara abiyo mubende niyo mpamvu wenda nshobora kuba ntacyo nabaye narakize
none kubona uno munsi bavuga ko ebola yaneshejwe burundu itakiri mu gihugu umva ubyakiriye gute nabyishimiye cyane kubera ko ntacyo batadukoreye abantu bose barwaye ebola nkatwe baduhaye icyo kurya turakibona baduha imifariso baduha bibuni ibikoresho mbese byo mu nzu kubera ko ibyari birimo turuvayo byose babigize baduhaye ibintu byo kudufashisha kubera iki babahaye ibikoresho bishasha kubera ko ibyari birimo ibyarimo basize babitwitse kugira ngo tuzongere dutangire n'ibishyashya byari twari dufite bitongere gutwanduza ya ndwara dusubirana n'ibishyashya kugira ngo ndwara ishireho tubone uburyo dutangira bundi bushya noneho ubuzima kuko tuba tuvuye mu ntuza mu bitaro ntudusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi mwese mwese aho muri ku migabane yose y'isi cyane cyane abari mu rwanda mu ishuri mbonezamubano rya sosiyete kuko rubanda n'ishuri rikomeye kandi rirebera u rwanda neza mwese mwese abarimu n'abategetsi b'iryo shuri mukurikira ijwi ry'amerika muri kano kanya ndabashuhuje kandi ndabashimira umurimo w'indashyikirwa mukorera u rwanda dore kandi umugani w'uyu munsi dukomeje gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo ubuto bw'intobo ntibuyibuza kurura murangize icyumweru neza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
ni ngaha dusozereye amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mwari kumwe na fideni yo ngabo mugira ibihe byiza